ni radiyo Ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki mirongo ine zine y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federike nkunikije mu rwanda abanyagihugu bo mu karere ka gasabo barasaba leta gufuta inkingo yo kubimurira kuko batigeze babona amafaranga bari bemerewe naho nagenje mu nama maze kubaza ikibazo nibabajije nsohotse hanze baramfata abayobozi ati mwe mwazengereje leta mwigwa mu nkiko ndababwira ni twebwe ntabwo twayizengereje ahubwo leta iratuzengereje ni gute itwarira imitungo yacu niba kuri ibyo amategeko ateganya kandi ese kuki bo bica amategeko bayaza rero bayatora uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu karere ka gasabo avuga ko babandanya kurenganywa inkuru ico kimwe n'inkuru y'amashyirahamwe yasavye igihugu ca tanzaniya gucungera umutekano w'impunzi z'abarundi kurushiriza inkuru yerekeye ingingo yafashwe n'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bitaho impunzi hcr yo guha impunzi z'abarundi zo mu ikampi ya rusenda imfashanyo y'amafaranga aho gukoresha udukarata tuzwi nka scalp hamwe n'ikiganiro cerekeye ikiza ca ebola tuburazigaruka ko mu kanya kari imbere amashirahamwe cumi n'indwi y'abarundi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu harimwo urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu burundi defend defenders atrocity watch na pan african lawyers union yandikiye igihugu ca tanzania umuryango w'ibihugu vya afurika mu buseruko eac hamwe n'ibibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu vyitaho impunzi asaba ko umutekano w'impunzi z'abarundi muri tanzania wocungerwa kurusha ayo mashirahamwe yemeza ko kuva mu kwezi kwa gatanu umutekano w'impunzi wabangamiwe cyane kandi ko ubutegetsi bwa tanzania bwigize sindabibazwa ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya mu itangazo rusange ryashyizwe ahabona kuri uyu wa kabiri ayo mashyirahamwe cumi n'indwi hamagarira ubutegetsi bwa tanzania gufata ingingo ziboneka zo gukingira umutekano w'impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'icyo gihugu yerekana uturorero tw'ihohoterwa rya kiremwamuntu ukwaka uburenganzira ukwicwa gufatwa ku nguvu n'ubundi bubisha impunzi z'abarundi zikorerwa kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abashyize umukono kuri urwo rwandiko bemeza ko ibintu byagiye kunyuka mu kwezi kwa gatanu mu makamba atandukanye y'impunzi z'abarundi muri tanzania ayo mashyirahamwe abaharanira agateka ka zina muntu ay'abashingwamanza n'abamenyesha makuru atunga agatoki abakozi b'iperereza ry'u Burundi kuba bari inyuma y'ayo mabakorerwa impunzi yagiriza abategetsi ba Tanzania atarya umuntu wa mbere ahereye kuri perezida John Pombe Magufuli kuba basugereza impunzi ngo zitahuke ku nguvu akongera ko ko ayo mabi zikorerwa ari nayo zahunze mu gihugu c'amavukiro ikindi ayo mashyirahamwe yiyamiriza ni ico yita ingingo z'agahotoro zifatirwa impunzi utororero atanga ni nk'uko kwankira impunzi gukora urucuruzwa hagati mu makambi canke kubuza abakenyezi uburenganzira uburenganzira bwo kuvurwa mu ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF agira ati ntaworeka kwibaza igituma hibonekeza abakozi b'iperereza ry'u Burundi mu makambi y'impunzi muri Tanzania hagakorwa y'amabi ku butaka bwa Tanzania ico gihugu kirorera atanga ingo n'imwe yo kubakingira ifashwe kandi amategeko mpuzamakungu yo gukingira impunzi cateye ku mukono abivuga neza uko bitegerezwa kugenda abaserukira amashirahamwe cumi n'indwi yasohoye iryo tangazo bibutsa ko higeze kuba impunzi zagerageje kuja mu makambi zibona ko umutekano wazo wo kubahirizwa mu gihugu ca Kenya ariko abategetsi ba Tanzania barazizibira mu nzira abantu umunani niba ayo mashyirahamwe yemeza ko bamaze kwicwa kuva mu ntango z'uyu mwaka mu makambi y'impunzi z'abarundi muri tanzania abategetsi b'abarundi bariyamije akatari gake ivyo baregwa ko barungika abakozi b'iperereza guhohotera no kuniga impunzi mu ntumbero yo kuzitera ubwoba ngo zitahuke ku nguvu leta ya gitega ahubwo nayo yagiriza amashyirahamwe yigenga kugira urudandazwa ikibazo c'impunzi z'abarundi kubwo yerekane ko atakigenda mu gihugu no gukorana na bamwe mu bakozi ba hcr mu kugagamisha ibitigiri vy'impunzi kugira ngo ico gisata ca onu kigume gihabwa imfashanyo kuwa mbere wiyindwi umukuru wa ASR ku rwego rw'igihugu muri Tanzania yari yagize urugendo mu ikambi ya Nduta ikunze kwibonekezamwo abantu banyuruzwa abicwa n'ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho impunzi zivuga ko yumvirije ibibazo vyazo azizigiza kuja kubiganirako n'abategetsi ba Tanzania ubwo rugendo yarugize mu gihe inshuro nyinshi muri aya mezi aheze impunzi zagiye zisaba ko zokurwa ku butaka bwa Tanzania zikimurirwa mu kindi gihugu Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika
urakoze eloge mu rwanda naho abanyagihugu mu midugudu itatu igize akagari ka nyarutarama umurenge wa remera akarere ka gasabo basabwe kwimuka hakaba haheze imyaka ibiri bitarakorwa basaba akarere ka gasabo guheba umugambi wo kubimura abanyagihugu bavuga ko uyu mugambi watevye gushirwa mu ngiro bagasaba no guhabwa indishi z'ubukererwa zingana n'ibice bitanu ku ijana ni inkuru ya asumta kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ikibazo cy'abaturage bimurwa mu midugudu ya kangondo ya mbere n'iya kabiri na kibiraro ya mbere mu kagari ka nyarutarama umurenge wa remera cyongeye kuvugwa nyuma y'amezi agera kuri atanu abo baturage bitabaje inkiko ariko bakabwirwa ko ikirego cyabo kidafite ishingiro kuko basimbutse inzego bari kwitabaza hashize imyaka igera kuri ibiri abo baturage bo mu kagari ka nyarutarama imidugudu itatu basabwe kwimuka ngo aho batuye bivugwa ko ari mu kajagari hashyirwa inyubako nziza ziberanye n'umujyi wa kigali mu ntangiriro abaturage bari babwiwe ko bagiye kubakirwa amazu y'ingurane mu karere ka kicukiro ariko abenshi muri bo iki cyifuzo bagiteye utwatsi ahubwo basaba ko bahabwa ingurane ikwiye bakajya gutura aho bashaka nyuma y'amezi agera kuri atanu nta kivuga kuri iki kibazo abaturage bo mu kagari ka kangondo ya mbere bongeye kumvikana basaba akarere ka gasabo kubasubiza uburenganzira ku mitungo yabo ko yabaruwe ntibishyurwe ingurane ikwiye bityo bagasaba no guhabwa atanu ku ijana y'indishyi y'ubukererwe turi gusaba ko twasubirana uburenganzira ku mitungo yacu kubera ko igihe gishize cy'imyaka ibiri ni myinshi ibiciro byari ku isoko icyo gihe ubu byarahindutse ngira ngo tubarirwa ahangaha batubariye ubutaka ku bihumbi umunani na cumi na bibiri magana atanu kuri metero kare none ubu ngubu ni ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi ijana na makumyabiri kuri metero kare ubwo bivuze ngo aha makeya bakabaye baduhumbi mirongo itanu uyu munsi nayo batubariye turumva tutakiyemera kuko ntabwo baguha metero kare ibihumbi umunani ngo uzajye kugura ubutaka bw'ibihumbi mirongo itanu twamaze kwandikira akarere ka gasabo tugasaba ko uwo mushinga waseswa nk'uko amategeko abivuga tugasubirana uburenganzira ku butaka bwacu kakanaduha atanu ku ijana ateganywa n'itegeko iyo umushinga waseshwe cyangwa iyo umuntu yakererewe kwishyura indishyi ikwiye aba baturage barasaba akarere ka gasabo amafaranga agera kuri miliyoni magana inani y'ubukererwe kuko bavuga ko nyuma yo kubarurwa imitungo yabo ntibahite bishyurwa ingurane ikwiye byabashyize mu gihirahiro kugeza ubu batazi amaherezo y'ibyo barimo urebye ni urubanza rushya twatangiye ariko tukaba twarutangiye mu buryo bwo kwirinda izo nzitizi twabanje gusaba akarere akarere ari narwo rwego rutwimura kudusubiza imitungo yacu ntabwo twajya kukarega kandi tutarabigasabye ngo kabyange nikabyemera kazadusubiza ibyacu kaduhe n'atanu ku ijana nikatabyemera tuzatakambira umujyi wa kigali nk'urwego rureberera akarere noneho umujyi wa kigali nutwumva uzadufasha kubishyira mu bikorwa nutabikora inzira ni ukuyoboka inkiko ubu ni ikirego gishya twatangiye muri make kugeza ubu benshi mu bari batuye ako kagari bemeza ko bamaze gutakaza byinshi mu bigize imitungo yabo bavuga ko babujijwe kugira icyo bakora ku mazu yabo bikaba byarabashoye mu bukene ubundi nayo ifite inzu wenda bakajya bakodesha baduha amafaranga ariko kuva batangira kubara abaturage batangiye kumenya yuko bagiye kutwimura nta bandi bantu bongeye kuvuga ngo wenda byibuze reka tugiye gutangira gukodeshamo hariya hantu ubwo rero twatangiye nk'abantu baba dufite amafaranga ku mabanki twaragujije twatangiye guhita ko duhura n'icyo gihombo cy'uko banki utabasha kuyishyura naho nagenje mu nama maze kubaza ikibazo nibabajije nsohotanze baramfata abayobozi ati mwe mwazengereje leta mwigwa mu nkiko ndababwira ni twebwe ntabwo twayizengereje ahubwo leta yatuzengereje ni gute itwarira imitungo yacu niba kuri ibyo amategeko ateganya kandi ese kuki bo bica amategeko bayaza rero bayatora uretse ko twebwe abaturage icyo twakoze ni uko dushyize hamwe ku ngingo yo kwimurwa duhawe indishyi ikwiye twifuza nta muntu uzadukura hano byo ntibishoboka iki kibazo cy'abimurwa mu kagari ka nyarutarama mu midugudu itatu kigiye kumara imyaka ibiri cyaranze gukemurwa ari nayo mpamvu abaturage bo muri aka kagari bavuga ko bongeye kwegera akarere ka gasabo mu gihe katabakemurira iki kibazo bakongera gusubira mu nkiko umuyobozi w'akarere ka gasabo bwana steven rwamurangwa yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko iki kibazo cy'aba baturage akizi ko kandi akarere kiteguye kongera kugirana ibiganiro nabo uyu muyobozi yagize ati abaturage ni abacu twiteguye kuganira kandi tuzagera ku bwumvikane asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
urakoze asumta ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ikiga cy'ibifungurwa pame ryaraye ritanguje uburyo bushasha bwo guha amafaranga mu ntoki impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'epfo uburyo busubiriye uburyo bwari busanzwe bukoreshwa bw'udukarata bita sikata ni inkuru ya vidaste ngabo umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i rusenda zimwe mu mpunzi z'abarundi zimaze imyaka ine muri iyi nkambi zari zisanzwe zikoresha agakarita bita sikopu ngo hahisha ibifungurwa abacuruzi bazanaga mu isoko ryo mu nkambi umunsi wa fwari zatangiye guhabwa amafaranga mu ntoki yo guhahisha aho buri mpunzi iri guhabwa amafaranga y'amakongomani angana n'ibihumbi cumi n'icyenda magana atanu bihwanye n'amadolari cumi n'abiri y'amerika ishyirahamwe rya pamu rigenera buri mpunzi buri kwezi marisha reni inazwe ni impunzi yo mu nkambi yo mu rusenda aragaruka kuri iki gikorwa cyo gutanga amafaranga ishyirahamwe rya pamu ryatangije uko biri ko biragenda urabona twebwe ntituva hajya ntituva ahantu batangira amas- amasabuni hano mu bihangari niho tuguma mu bitsantere by'ikamba akazana amarise akamagara umuntu wese guhera ku wa mbere mu viraje gushika ku bantu mirongo itanu bakaca batonda umurongo abapolisi n'abasongosungu bakaca batujana hajya ku nzu batangirako amafaranga tugeze ku nzu batangirako amafaranga tuca dusangaho abo muri aids nabo nyine bagasubira bakatwaka ifomu n'ikaratu bakaraba ko ari iwacu tugaca tubo- bagaca ba- bas- dusinya ko tugiye kuronka amafaranga tugaca twinjira indani tugaca dusanga abo muri hasi nabo nyine bakatwaka ifomu ni- n'ikarata kugira ngo bashobore kuraba ko ivyo karata n'iyo fomu ari ivy'iwacu bamaze kubona ari twa- ari rwo- ari iwacu tugaca tugenda hano ku bantu ba pame aba pame nabo baca bashira ikarata ku ma pos pos rero ga bakaca bakurayo udufagitire tubiri maze kuronka twa dufagitire tubiri kamwe nca ngenda nkagahereza umuntu watembe agaca araba amafaranga yanditse ko bivanye n'abantu mba mfise bakaca bamparurira amafaranga niyo kwizerwa aline aba muri village ya mbere yo mu nkambi yo mu rusenda ari mu mpunzi za mbere zahawe mu mafaranga n'ishyirahamwe rya pamu asanga hari akarusho kari muri iyi gahunda ishyirahamwe rya pamu ryatangije twahora dusumisha agafuko k'umuceri itaye zibiri 24 dolari tugaca turonka agafuko k'umuceri muri fari amafaranga y'itaye zibiri twarose ibihumbi mirongo itatu n'icenda muri bya bihumbi mirongo itatu n'icenda ca suma agafuko k'umuceri k'ibihumbi mirongo itatu n'indwi nkaca sigarana ibihumbi bibiri byo kugura utudagara tw'abana nduwayo salvatore afite umuryango w'abana batandatu nawe arashima ubu buryo bushasha ishyirahamwe rya pamu ryatangije kuko buzabafasha no gukemura ibibazo byahoraga bibasaba amafaranga twabyakiriye neza ariko iyo mfashanyo twaronse ntikwiye bijanye n'ibyo tuba dukeneye nk'ubu twebwe turakenera muri iyo mfashanyo nyine twaronse gusuma duca dukuramwo ibitari bitegekanyijwe agahuzu tugakora impuzu z'abana ntituzironka ntituronka impuzu ze- twebwe nyine dukuze twebwe bakuru b'imiryango ntituzironka mbo bisubiye tugaca tugira n'ingorane zo gucana bigaca bisaba yuko tuguramo amakara kugira tubone gucana mu gihe izi mpunzi z'abarundi ziri kwishimira ubu buryo bushasha ishyirahamwe rya pamu ryatangije ngo kubuha amafaranga mu ntoki hari izindi mpunzi zibuze ku rutonde rw'abahabwa amafaranga izindi nazo udukarita twa sikopu pamu yari isanzwe yoherezaho amafaranga tidusomeka mu mashini zobona impasavera ni umubyeyi ufite abana umunani nta mafaranga yahawe na banki sinigeze ndonka amafaranga kuko nagize ndagenda gushira kwa agakarata agakarata kase gusoma marije kugenda kudekarara bambwiye yuko ingo baz- bariko barankorera kandi gakarata je natangajwe n'ukuntu bariko barankorera gakarata kandi ntigeze ngenda kuvuga kuri senere yuko ikarata yiwandi dasoma kuva nshika mu ikamba ata n'umunsi n'umwe nari bwegire ngira ingorane yo gupokera ibyo kurya cangwa inkwi cangwa amasabune ibyo ari byo byose bo- byo gupokera sinari bwagira ikibazo ariko uno munsi ndatangaye kubona nsanga jewe nisanga mu bantu bata ngo bazotengenezwe ubukarata jewe ibyo bintu nacigizigiro mfise kuko batubwiye yuko tuzosubira kudekarara ku munsi wa gatandatu ishyirahamwe rya pamu rivuga yuko ubu buryo ryatangije bwo guha izi mpunzi amafaranga mu ntoki yo guhahisha binyuze muri banki ya tembe buzafasha izi mpunzi ziba mu nkambi ya rusenda na murongwe mu rwego rwo kwigira vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda mu ntara y'Ikivu y'amajyepfo
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu ku isi oms biherutse gushyira ikiza cya ebola mu rwego rw'ibibazo bibangamiye isi yose icyo kiza muri rusange kimaze guhitana abantu barenga igihumbi n'amajana indwi oms isigura ko urugero rw'abandura ikiza cya ebola ku munsi ruteye amakenga mu kiganiro muri isanga carenganye mu kanya mugenzi wacu diane ninahazwe yaganiriye na muganga jose nyamusore ajejwe gukingira ibiza mu rwanda ebola ni indwara iterwa na virusi yitwa ebola n'ubundi ni indwara yatahuwe bwa mbere mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu mu gihugu kigiye aho yitwaga zayire twavuga ko ata myaka cumi yindi iheze isubiye kuvugwa ni ukuvuga ko cari kiza cibonekeje kirahava hamacongera gusubira gutangura oya ni icyorezo cyahoze kibaho kuko urebye uburyo cyagiye kigaragara henshi kuko dufate nk'urugero ubu ngubu ikiri kubaho muri kongo nicyo cya cumi icyorezo cya cumi kuva muri mirongo icyenda mirongo muri mirongo irindwi na gatandatu ariko byagiye bigaragara no mu bindi bihugu byinshi muri sudani muri gabon muri cote d'ivoire muri uganda ahantu bita bundi buryo n'ahandi byagiye bigaragara ahantu henshi cyane usibye ko cyo muri myaka ine itanu ishize mu by'ukuri cyarasakuje cyane kuko cyari giteye ubwoba birenze urugero kuvuga ko cyasakuje muri ino myaka iheze ateko byari bimeze mbere ni ukuvuga ko abo gihitana abacandura ari benshi tugeranije no muri kahise bo biraterwa nanone na naho cyagiye kigaragara ko kenshi cyagiye kigaragara mu mashyamba ahantu kure cyane kandi ikindi tukamenya ko uko imyaka yagiye ikomeza ni nako imbaraga zo guhanahana amakuru nazo zagiye ziyongera ni ukuvuga yuko n'ikiri kubera muri ino minsi hagati mu ishyamba yakure usanga kimenyekana so ndumva icyo nacyo cyaba gifite gifitemo uruhare none ga muganga ebola itegwa ni iki yatanguye kwibonekeza itewe ni iki ku nshuro ya mbere mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu
ukurikije ibyanditswe mu by'ukuri ebola mu by'ukuri nta nubwo ari indwara y'abantu ko iyo virisi mu by'ukuri ntabwo ari virisi iba mu kiremwamuntu ni virisi iba mu bwoko bw'uducurama utu ducurama rero iyo turi mu ishyamba tubana n'ako gakoko nta n'ikibazo tugira ariko bigera mu bantu gute ni n'urugendo rurerure mu by'ukuri ruterwa n'imico n'imigenzo kenshi si kuko urumva na kavirusi gato kaba mu ducurama uducurama turya imbuto mu ishyamba so birashoboka yuko aho twagiye kurira twahuraho n'izindi nyamaswa bikarwanirira aho cyangwa bigasiga amacandwa yabyo aho ngaho noneho izindi nyamaswa zifitanye isano mu bijyanye na n'ibyo birya bikandurira cyane cyane usanga ari nk'inkende cyangwa impara n'ibindi byose noneho iyo izindi ndwara zirwaye iyo virusi nazo zirarwara cyane cyane inkende zirarwara igera ku muntu gute noneho iyo navuze ni imico kenshi ni imigenzo y'ahantu runaka umuntu akajya mu ishyamba agahura n'iyo nyamaswa yapfuye cyangwa ari nk'umuhigi akayihiga akayica akayizana atamenye ko inyamaswa irwaye akayibaga akayitunganya nuko muntu wa mbere mu by'ukuri yandura indwara ya ebola
hama ni ukuvuga ko mu gihe ayica iruhande ntafate kuri izo nyama zayo ngo azifungure cyangwa azikoreshe ikindi kintu icyo ari cyo cyose iyo nyamaswa iguciye iruhande ikirenganira ifise ebola ntishobora kuyiguhereza
oya ebola mu by'ukuri ni indwara niyo mpamvu no kuyirinda mu by'ukuri iyo abaturage basobanukiwe neza biranoroha nubwo iyo tuyivuga tuyivuga tuyivuga iteye ubwoba kuko mu by'ukuri icyo abantu benshi ariko no kwirinda nanone biranashoboka cyane kuko ugomba kuba wahuye tuvuge umuntu cyangwa inyamaswa irwaye none ugakora ku maraso yayo cyangwa andi matembabuzi mu by'ukuri nicyo bita mu gifaransa kontakiti diregiti ntabwo ari mu mwuka ntabwo wahura na ebola yego murakoze cyane rwose muganga jose turase rero abakunzi b'ijwi rya amerika batari bake batwandikiye bavuga ko bafite ibibazo babaza turahera kuri rafiki rafiki ikaze uherereye uri bujumbura akabazo kawe
yari inyunganizi kubabaza nyine none umuntu yoyirinda gute kugira ngo ebola nyine ntigitera
Mm. urakoze ugira umunsi mwiza ngahe bujumbura yego muganga jose murumvise akabazo karafiki mugiye guca uburundi ngo umuntu yoyirinda gute mwari muhejeje kubica ku masonga ariko tumusubiriremo
ya kugira ngo wirinde ugomba kubanza ukamenya n'ibi- n'i- n'ibimenyetso byayo yego
kuni naho bihera ebola ni nk'uko utabivuze ni indwara iterwa na virusi buri ndwara yose iterwa na virusi irangwa n'ikimenyetso cya mbere ari umuriro mwinshi Ah, hagakurikiraho eh, kubabara mu ngingo mu mikaya gucika intege eh, kubabara mu nda no mu gatuza eh, hagaku- usho- abantu barahitwa bakanaruka hakaza n'amaraso kuva amaraso ahantu hose ari umwenge ur- urasibye ko hafi mirongo itanu ku ijana abantu barwaye bora hari igihe batava ayo maraso so si ikimenyetso bavuga ko ari ikimenyetso simusiga oya hari abantu barwara ebola ntibagire ntibanave n'amaraso so ibyo nibyo bimenyetso bya mbere tukamenya ko nanone kugira ngo umuntu agaragaze ibimenyetso hari igihe cyo bita mu gifaransa incubation period ni ukuvuga ko kugira ngo agaragaze ibimenyetso by'uburwayi bigaragaza hagati y'iminsi ibiri kuva ku munsi wa kabiri wanduriye eh, kugeza kugeza ku munsi eh, wanduriye kugeza ku munsi wa makumyabiri n'umwe so ni ukuvuga ko nicyo gihe umuntu ashobora kugaragazaho ibimenyetso so urumva ko noneho kugira ngo unirinde n'iyo ndwara rero ni ukumenya ko wasobanukira ibimenyetso neza none ukirinda gukora ku muntu eh, urwaye wagaragaje ibimenyetso kuko hari uburyo bubiri umuntu ashobora kwanduza aricyo bita transmission direct na transmission indirect transmission ic- direct mu kinyarwanda nabuze amagambo yayo ni ni- ni- ni ukuvuga ko wako- wahuye wakoze ku maraso cyangwa ku andi matembabuzi yose eh, y'umuntu wagaragaza ibimenyetso Eh, iyo ni direct ariko ni umuntu n'uwundi muntu direct ba- ba- bakora- bakozanyijeho yamukozeho yashobora kumukoraho ariko ari kumuhanagura ashobora kumukoraho ari kumuha umuti ashobora kumukoraho babana ashobora kumukoraho babana to- ba- muko- kumukoraho hakaba noneho n'icyo noneho transmission indirect ni ukuvuga ko ntabwo wakoze ku muntu ariko wakoze ku mashuka ye ku myenda ye ku birutsi bye ku ku- yitumye wa- wa- wabikozeho aho yitumye cyangwa n'ibindi byose yakozeho agasiga ya matembabuzi ye cyangwa ya maraso ye ariko utakoze ku muntu nawe umuntu yandura niyo bita contact indirect
hama iyo iyo contact and direct ni ukuvuga ko atari yakwanduza biciye mu mwa- mwabonanye n'umuntu wamusoma cyangwa wamufata cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose aho muvuga ngo mufashe ku mashuka yiwe impuzu yiwe aho yaciye n'ibiki Ah, ni igihe aba amaze umwanya muto ahavuye cyangwa ishuka n'aho aba yayiraye ko impuzu yayambaye nawe ukayikora ko haheze amasaha mirongo ibiri n'ane nabyo bishobora kukwanduzaga muganga
bo aho ngaho haracyariho eh, ibintu bitarasobanuka neza igihe mu by'ukuri iyo virusi iguma ku iguma mu iyo udakoze ku muntu direct i- igihe iyo virusi imara ikiri nzima ariko itari ku muntu haracyariho ibintu bigomba gusobanuka neza ariko kugeza ubu ngubu tuzi ko ubikozeho so ni nko kwita peshe parekise ubikozeho niyo mpamvu tugomba no kwirinda iyo yarutse iyo yitumye gutya imyenda ye yose na niyo mpamvu mu by'ukuri mu ngamba zo kwirinda iyo wamenye ko umuntu yari ari mu cyumba iki n'iki cyangwa mu rugo uru n'uru kandi niho yari arwariye habaho n'iyo ngamba yo kubivanaho byose ukabi- ukabidezinfekta ibindi ukabitwika ugasubizamo ibindi bishyashya so ntabwo turamenya neza igihe imara iri hanze yego yego murakoze cyane rwose muganga jose nyamusore nkibutsa ko muri umuyobozi ajejwe iby'ibiza mu gihugu cyo mu rwanda no kubikingira hari abandi duse ku murongo wa telefone manuel ikaze
yego ijwi rya amerika muraho neza turaho turashima imana yacanye Yego, yego, tura- mba- turavyuka ba- mbanje kubashimira kuri uwo mutumirwa mwiza mwadutumiriye aturutse mu rwanda Mhm.
akaba ariyo mpamvu ngira ngo mubaze ati ese ebola ishobora kuba ikira ko numva ngo indwara ziterwa na virusi ntizijya zikira cyangwa se umuntu arategereza nyine agahebero rwaje nyine agapfa burundu aba afite ikindi kibazo cya kabiri kigira giti ese ko hari igihe abantu bagendana mu modoka abantu bagahumekerana abantu bagakorora bagacanaho amacandwe umuntu akwicaye nk'imbere agakorora akagucira ahubwo tayari waba wanduye cyangwa biterwa n'ama- n'urugero rw'amacandwe runaka rukugezeho murakoze cyane n'ibirushya abagabo mu gatenge waba wabeza ukomere ngaho mu gatenge emmanuel
yego Yego.
yego murakoze ego eh, dr jose nyamusore akabazo ka emmanuel mu gihugu cy'u rwanda
Ya, murakoze cyane emmanuel Ah, indwara yabora mu by'ukuri abantu barakira si uko barwaye bose ariko bapfa cyane cyane ko muri iki gihe ndumva na na statisitike z'isi buriya zizahinduka kubera ko kera twese twari tuzi ko ebora nta muti nta n'urukingo igira uburyo icyo gihe ibyanditse mu bitabo bavuga ko hagati ya mirongo itanu cyangwa mirongo icyenda ku ijana y'abantu barwaye bapfa ariko iyo ni imibare igomba kuzahinduka mu minsi ya vuba kubera ko ubu ngubu hari urukingo ruhari Eh, hari n'imiti tuvuge ko iri kugeragezwa ku buryo mu myaka iri imbere buriya bizahinduka ariko bitaranahinduka si uko barwara bose ariko bapfa biterwa n'impamvu nyinshi iya mbere navuga ni uko na niyo mpamvu dusaba aba- abantu kumenya ibimenyetso Eh, ni ibihe ushobora gukeka ryari ko wanduye Ah, ese waragiriye urugendo ahantu hagaragara iyo- iyo ndwara ese warashyinguye ese wararwaje se ese risike yabayeho ni iyihe Eh, kugira ngo hatabaho eh, gutinya birenze nawe bika- bikakuviramo n'indwara ugatinya n'umuyaga wahushye so abantu barakira kuko urebye naho hari icyorezo ubu turi kuvuga ntabwo ari impfu ijana ku ijana na gato hari hafi mirongo itatu ku ijana yaba ari gukira yaba ari gukira so umuntu gukira kwe nawe aba abifitemo uruhare igihe ageze kwa muganga ko twabivuze ibimenyetso si umuriro umuriro uravurwa nimba uri guhitwa cyangwa eh, uri uri kuruka ni ukugusubizamo amazi n'izindi ntungamubiri watakaje Eh, bikakurinda ko izindi ngingo zo mubiri ariho impyiko n'umwijima byakwangirika kuko mu by'ukuri nawe bituma nta bantu bapfa cyane n'iyo batagusubijemo ibisabwa wagezeyo u- u- utinze cyangwa wari usanzwe ufite n'ubundi burwayi ntakiyongeraho n'iyo bagasanga n'umubiri wawe wari wa- warazahajwe urumva amahirwe yo gukira nawe aragabanuka ariko ugiyeho kare bakakwitaho neza mu by'ukuri a- amahirwe yo gukira aba ahari pe Mm.
aba ahari kuko mu by'ukuri ebola kuko ibimenyetso bigenda bigaragara kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatatu mu by'ukuri birangwa n'umuriro mwinshi umutwe kubabara mu ngingo eh, no kubabara mu mu nda kenshi Eh, kuva ku munsi wa ka- wa kane kugeza ku wa gatandatu nibwo mu by'ukuri abantu batangira kuzana kubabara mu nda cyane no mu gatuza no guhitwa no kuruka abantu benshi buriya benshi bapfa kuva ku munsi wa karindwi uzamuka ku munsi wa cumi nibwo abantu bapfa kuko urenze kenshi umunsi wa cumi umubiri wawe uba uri wadeveropye ubudahangarwa utangira kurwana n'indwara so urumva kwivuza hakiri kare buriya birafasha cyane yego abantu barakira rwose icya kabiri yavuze ni uburyo bwo kwandura Mhm.
Eh, mu by'ukuri ah, haribwo abantu icyo tubwira abantu mu by'ukuri kubera ko indwara utarasobanukirwa neza iki- igikorwaho n'ubushakashatsi bwinshi kuko n'indwara yasa nkaho yaragaragaye ariko isi yose isa nkaho yarasinziriye ntiyayitaho cyane ngira ngo niyo mpamvu ejo bundi yagaragaye hirya mu myaka ishize ihitana abantu benshi abantu basanga ko koko bararangaye twarasigaye inyuma ntacyo twayikozeho yaba umuti byaba urukingo si icyo tubwira abantu mu by'ukuri mu by'ukuri turabizi nki- hari indwara tuvuga kugira ngo wandure birasaba ah, sinzi ko nabyita u- u- eh, charge virale tuvuge cyangwa bacteriologie bivuga ko umubare runaka wa, wa, wa, wa microbe wahuye nayo kuri ebola ntabwo ntabwo mbizi sinzi niba binahari kumenya ko ugomba kuba wahuye na charge virale ingana gutya kugira ngo wanduye niyo mpamvu tubwira abantu twirinde gusa kuko ntawamenya uko charge virale yagomba igomba kukwanduza ingana ntabwo ntabwo turabimenya ko ah, hari n'ubushakashatsi bwagaragaje yashyize nk'imyaka ngira ngo itatu ine yuko kera twari tuzi ko iyo umuntu ya- yakize n'iyo ndwara yirinda no gukora imibonano mbi- imibonano mpuzabitsina ah, mu gihe cy'ibyumweru bitandatu cyangwa umunani ariko byaje kugaragara ko hari n'abantu bashobora kuba bandujwe inyuma ya- y'amezi umunani icyenda icumi so tu- haracyarimo byinshi byo kwiga kuri iyi ndwara yego icyo tubabwira abantu ni ukwirinda ni ukwirinda kuko gusa nta kindi
turamushimiye mugenzi wacu diane nazwe n'umutumire wiwe jose nyamusore inshuti mwese mukunda radiyo hejuru y'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese